iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi ubu ijwi ry'amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi ni mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi ry'amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe nanjye edi rwema nige uyoboye ibiganiro by'iki gitondo uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira gitegurirwa mu burundi naho guhera isaa kumi n'ebyiri twabateganirije umuziki tubaye tubararitse dutangire ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo
Urakoze- urakoze cyane edi gwema duhera amakuru avugwa hirya no hino ku isi hano muri leta zunze ubumwe za amerika perezida wa ze- wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yasabye abayobozi b'umugambwe w'abarepubulika gukura itegeko ritegekanya ukungene abanyamerika bivuza mu nama nshingamateka ku munsi wa gatanu aho byari bitegekanije ko amatora aba kugira ryemezwe canke rihagarikwe ivyo vyakozwe mu gihe basanze atamajwi akwiye ryari kuronka kugira ritogwe trump yavuze ati twari hafi cyane kugira dukwize amajwi akenewe kugira iryo tegeko ryateguwe n'umugambwe uri ku butegetsi rishobore gutogwa kandi risubirire iryari ryateguwe n'uwahoze ari perezida barack obama haciye imyaka indwi umukuru w'inama nshingamateka paul ryan yari amaze iminsi akora adahengeshanya kugira leta ya trump ishigikirwe bihagije mu mugambi wo gutuma iryo tegeko ritorwa kuba basokoye iryo tegeko bateguye mu nama nshingamateka n'agahombo kadasanzwe kuri paul ryan na perezida donald trump inyuma y'aho bakuye iryo tegeko mu nama nshingamateka ryan yavuze ko bagiye kuba barakorera ku itegeko abo mu mugambwe w'abarepubulika batazira obamacare risanzwe riha- ryari rihasanzwe ryateguwe na perezida barack obama ahandi naho ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga bwasavye ibiro vy'ubuserukizi bwa amerika ku isi amaambasade gusuzuma neza imigwi imwe imwe ikwiye gu- kugirwa ko amatohoza akomeye mu gihe asavye impapuro z'ingendo zo kwinjira muri leta zunze ubumwe za amerika impapuro bita visa mu nzandiko zirimwo amabwirizwa ibiro vy'ubushiki- vy'ubuserukizi bwa amerika mu mahanga bisabwa bisabwa guperereza ku mbuga ngurukanabumenyi z'abantu bwite aho bahanahana ko amakuru imbuga bita rezo sosiyo iyo basabye impapuro z'ingendo zo kwinjira muri leta zunze ubumwe za amerika ivyo babisaba ku, kubagira o, ivyo babisaba kubigira eh, ku ba- babi- babigire ku bantu murantunga bakekwa kuba bafise imigenderanire n'abagizi b'iterabwoba canke mu gihe abo bantu baba bagendeye mu bice vy'isi bikoreramwo abagwanyi b'iterabwoba ba leta ya kisilamu ayo mabwirizwa yarungitswe n'ubushikiranganji ajejwe eh, bujejwe imigenderanire n'amahanga bwa amerika umushikiranganji rex tillerson ategeka ko ibiro vy'amambasade gukorana n'inzego z'umutekano hamwe n'inzego z'iperereza kugira bamenye neza imigwi ikwiye gusuzumwa bidasanzwe imbere y'uko ifata ingendo zigana muri leta zunze ubumwe za amerika tillerson avuga kandi ko naho umuntu aba akwije ibisabwa kugira ahabwe viza iyo vyibonekeje ko akwiye kongera gukorwa ko amatohoza bishobora gutuma uwo muntu ataronswa viza ivyo bikorwa bibaye ikimenyetso ca mbere gikorwa eh, c'ibikorwa bikomeye perezida donald trump yari yaremereye abanyamerika mu bihe vyo kwiyamamaza trump yemereye abanyamerika yuko abamushigikiye yemereye abamushigikiye yuko hazokogwa amatohoza akomeye ku banyamahanga binjira muri leta zunze ubumwe za amerika inzandiko zine zirimwo ayo mabwirizwa zasohotse hagati y'itariki ya cumi na cumi n'indwi z'ukwezi kwa gatatu ntizitomora neza imigwi y'abantu bazokogwa ko iryo suzuma rikomeye ahandi naho inama ya onu ijejwe umutekano ku isi isaba abategetsi b'igihugu cya sudani y'epfo gufata ingingo zijanye no gufasha abanyagihugu ba sudani y'epfo mu bijanye n'amapfa ari muri ico gihugu yamara ntibemeranya neza impamvu y'amapfa ariko aribonekeza mu bice bimwe bimwe by'igihugu cya sudani y'epfo mu nama yabereye i new york umunyamabanga mukuru wa onu ejo ku munsi wa gatanu antonio guterres aragabisha inama ya onu ijejwe umutekano ku isi y'uko ibintu bigenda biyangara muri icyo gihugu umutegetsi avuga ko abanyesudani y'epfo ibihumbi ijana bageramiwe n'inzara abandi umuriyoni babangamiwe n'ibibazo by'inzara abandi imiliyoni zitanu bakaba bafite ibibazo bikomeye byo kutaronswa imfungurwa zikwiye mu bihe by'uruzuba byimirije muri afurika kandi muri misiri uwahoze ari perezida wa repubulika hosni mubarak yarafunguwe ataha iwe mu rugo yari amaze imyaka itandatu mu munyororo kubera ari mu zabukuru yari afungiwe mu bitaro bya gisirikare i Cairo umugwa mukuru w'icyo gihugu mubarak niwo mukuru w'igihugu wa mbere waburanishijwe mu gihugu barabura ibihugu by'abarabu murantunga byabayemo imyiyerekano mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe yagirizwa gutanga amategeko yo kurasa abanyagihugu bari mu myiyerekano yo kwiyamamaza yo kwigarariza ubutegetsi bwiwe yamaze iminsi cumi n'umunani arangira perezida hasini mubarak murantunga avuyeyo ku itariki zibiri z'uku kwezi uku kwezi turimwo niho
turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya ijwi rya amerika i washington dc ubu reka tubareke mukurikira ikiganiro cy'ubuzima kira
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya amerika
turabaramukije rwaruka namwebwe bakunze ibiganiro by'ijwi rya amerika ugushigikira abamugariye ku rugamba mu bijyanye no kwivuza ntikwama koroshe akarorero ibihugu nk'ubufaransa byagiye biragira ikena ry'uburyo mu gufasha abamugariye mu ntambara ya kabiri y'isi yose iyi ikaba inkurikizi yo kudashinga ibigo byiharije bibamo abamugariye ku rugamba kugira ngo bashobore gufashwa bari hamwe nk'uko bivugwa n'umuryango utabara imbabare ku isi croix rouge muri rusangi ukwitanga kw'amashyirahamwe nka croix rouge na seyiser ni ingirakamaro mu kuvura abamugariye ku rugamba muri iyi myaka mirongo ibiri iheze ukubavura kwarashyizwe imbere ku buryo bw'uko mu gihugu cyadutsemo intureka ahashika byihuta nk'uko tubisanga mu cyegeranyo cya seyiser cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu muri afurika yo munsi ya sahara ari naho hama injyane z'urutavana ko abamugariye ku rugamba ntibizwe bitaweho bikwiye mu bijyanye no kubavuza imvo nyamukuru ni uko amaleta yaho uburyo bwinshi abushyira mu migambi iteza imbere abanyagihugu ku bw'ibyo pnud ishyirahamwe rya onu ryitaho iterambere ku isi rihanura ko ibisata bijyanye no kuvuza abagiriye ingorane z'amagara mu ntureka batosigwa inyuma ukudakurikirana hakiri kare abamugariye ku rugamba kurashobora gutuma basinzikara aha twavuga nko gufatwa n'indwara ya kanseri itewe bitewe n'ibikomere hamwe n'izindi ngorane zishobora kwaduka bitewe nabyo nk'uko umuryango utabara imbabare kwa rouge ubimenyesha icobaye ciza ni uko bokwegerezwa ibitaro n'amavuriro bibavura ku buntu nk'uko umuryango ubandanya ubihanura ibura ry'abaganga bakaruhariwe mu gukora abamugariye ku rugamba mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere ni inzitizi yo kubavura amazi atararenga inkombe aho ni mu gihe ivyo bihugu birinda kwikora ku bavuye mu bihugu bihugu biteye imbere kandi ntibashike mu gihe ca hafi ivyo kandi biratuma amahera menshi asohoka kugira ngo bakore ico gikorwa borohewe nk'uko inkuru dukura mu gihugu kibanyi ca kongo zivyemeza nk'uko muvyumva mu kiganiro kiraca uno munsi turabiramwe ibijanye no kuvuza abamugariye ku rugamba kuri mikro ijwi ni rya raisa liliane inamahoro mu gutangura ikiganiro cacu nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'urwaruka rutandukanye rwo muri komine nyanzalake iri mu ntara ya makamba kuri mikoro y'ijwi rya amerika rutubwira uko abamugariye ku rugamba bo kwitabwaho mu bijanye no kuvugwa kugira bagumane amagara meza ruganira na mugenzanje alain ive irankunda kubera bamugariye ku rugamba rw'igihugu niba bo barabarundi cyangwa bari mu kindi gihugu leta y'icyo gihugu iba ibona yuko nta buryo bafise bwo amikoro bafise kugira baronke iyo miti yo kwiba leta yoraba uburyo yiyegereza abo bantu hanyuma nabo bakavurwa nk'abandi kugira ngo abo bantu bamugariye ku rugamba bashobore kwivuza barashobora ku- nko gushinga nk'amashyirahamwe bakavuga ati abantu bafite ingorane bakabashyira hamwe bakabumviriza bakumviriza ibibazo bafise bakabakorera nyine bakabavuza bo barabikorera icokorwa ca mbere leta yobavurira ku buntu ata amafaranga yobaha kubera baba bamugariye ku rugamba leta yoraba ikaborohereza mu kwivuza kuko baba bamugariye ku bikorwa by'iterambere ry'igihugu icyo imiryango yabafasha ikazabafasha mu kubakurikirana mu buzima kugira ngo nabo amagara yabo abayoro haba no kubajana kwa muganga mubona ko leta niyo ya mbere ishobora kubafasha kumbure n'imiryango yabo ya hafi ikongera igafasha kugira ngo ntiba- ntibihebure ba- bashigikiwe leta ibibatereranye bucabona yuko umenga ntibakitaweho ugasanga bibabereye ingorane murakoze nibaza mu gukurikirana ubuzima bariko barabamo ndetse n'amashyirahamwe ataharanira agateka ka zina muntu agaheza akaza araraba ubuzima abo bantu ba- bamugariye ku rugamba babayemo icya mbere cyokorwa ni uko abo bantu bobegeraniriza hamwe bakabona kubakurikirana neza abo bishoboka ko babavuzana ku- no hanze y'igihugu bagashobora kubavuza ingingo zimwe zimwe zofasha amaleta arimwo abamugariye ku rugamba koroherwa kubakurikirana kubavuza aha twovuga nko kubaronsa uburenganzira bwo kwitura ibitaro vya leta igihe cose inguma zibavyutse ingingo mwene izo zatumye mu gihugu c'ubufaransa bakira n'ingoga nk'uko tubisanga mu cegeranyo c'urwego rw'igihugu ruraba iterambere n'imibano co mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane abasinzikaye kurusha abandi boshirwa ukwabo kugira bakurikiranwe vy'umwihariko nk'uko seyiseri ribihanura vyongeye rusehaba niha zoshirwa mu bigo vyegeranirijwemwo abamugariye ku rugamba ivyo vyofasha kubunguruza mu bitaro no mu mavuriro mu gihe baba batararonka inguvu zo gutambuka nk'uko bihanurwa na kwa rouge ishiramwe ritabara imbabare kugira twumve neza ibijanye no gushigikira abahoze ku rugamba mu bijanye no kuvuzwa mugenzanje Alain Yves Rankunda adushikiriza itohoza yagiriye muri site muyogo irimwo abamugariye ku rugamba mu ntara ya Makamba ukudasuzumwa kenshi n'abaganga mu kuvugwa kwagiye kurahinduka buhoro buhoro jean ndayizeye umwe mu bamugare ku rugamba niko abibona zo kuvuzwa byasubiye inyuma ko kare baradukurikirana mugabo bumva umenga bisa n'ibyahagaze ntibakituvuza ibyo nkibona ko bahora baza kare batugenda bakatuzanira umuti mugabo ubu ntaza kutuvura kandi natwe dusanga dufise indwara zitandukanye twampa ku miti kubera ibintu by'imitsi yacu bamwe mu bamugare ku rugamba ibikomere vyabo babimaranye imyaka irenga cumi bitarakira ukubora no kuvamo amashira nivyo vyibonekeza mu gikomere co ku kuguru kw'iburyo kwa jean ndayizeye afise imyaka mirongo itatu n'itanu ugusabwa uburyo bwo kwivuza mu bitaro ni intandaro yo kudasubira kuronswa umuti wo kuvura ibikomere n'izindi ndwara zinyuranye bafise ribert bagorikunda afatira ku ndwara y'intandara afise idasiba kumufata kuko imiti atakiyironka ku bw'amikoro make kera yayironswa ku buntu jewe narashwe mu mutwe nkama afata imiti intandara umva rero ubu iyo miti ntitukiyironka naragiye kwivuza aha kuri hopitale makamba banyandikira imiti ibihumbi mirongo itandatu sinaguze yose rero kubona ingorane bizananye muri ubwo buryo ubu ngeze kuri indi etape eh, kuko ndaremvye cane ukugororwa amaguru bimwe bita kineziterapi kw'abamugariye ku rugamba baba muri ico kigo kiri ku murwa mukuru w'intara ya makamba vyarahagaze ukwamana ububabare bwo mu mitsi ni nkurikizi nk'uko bivugwa na jean ndayizeye ndabyo ingene namugaye nkumva amatorero aho ukuguru kwacitse ikintu cyo kwivuza biratugora kuko imisango turayamana amatorero turayamana turamerewe nabi cyane kuko amatorero ngaha araturembeje uko abamugariye ku rugamba bo muri site muyogo bafashwe mu bijanye no kuvuzwa ni kubashimisha adrien ndikumana afatira ku kujuragirika yamamwo bivuye ku ijisho ryiwe ryamugaye birambabaza cyane rwose ku buryo mbona u- u- u- ingene tuvuzwa bidashemeye nka jewe naheruka kuza kwipimisha kuko iri jisho ubona aha, iri ni protege mu mutwe nce mbabara cyane bifatikanye n'iri jisho barampimye banyandikira amarore zero senka na zero subasani cambura uburyo bwo kuyagura ngaca numva umenga yuko rizohava rinatabagara rwose agahinda kavanze n'ubwoba n'ibindi kandi biranga abamugariye ku rugamba baba muri site muyogo ivyo bikava hanini ko biboneka ko igihe kibaye kinini ivyo kuvuzwa vyarahagaze ibintu biruko mu gihe ubumuga bafise butabemerera kwisumamo mu kurondera ubuzi bwo bafasha kuronka uburyo amakenga yuko abamugariye ku rugamba bashobora gufatwa n'indwara z'ivyaduka bivuye ku bikomere basanganywe igihe kirekire bitavugwa ni yose twumvirize Clement nahigombeye birimo ubucafu byaba bishika mu- mu mitima hamadupfa nkawe wari ugira ubwoba ko ushobora kwandura nk'indwara nka kanseri neza cyane ndamaze no kubyicura none biguma bidakira katakinserukako nibarabe uwiguze igihugu nyine akacigura ni ngombwa ko ikigo c'abamugariye ku rugamba cimuyogo mu ntara y'amakamba kironswa ibyangombwa bikwiye mu ntumbero yo gukingira amagara y'abakibamwo aho twavuga nko guhabwa amazi meza hamwe no kwegerezwa ubuzu bwa sugumwe naho abamugariye ku rugamba badasiba gusaba ko buvuzwa neza akamo kabo ntikumvigwa uko niko adrien ntawukira umwansi aserukira abamugariye ku rugamba bo muri site muyogo avuga amezi atatu araheze nta muganga n'umwe tubonanye nk'userukira abamugaye ku rugamba twashikirije degisiyo generale danse kombata baratwizeza mugabo biherera muri ambiyanse kuronswa udukarata two kwivurizako ku ndwara zose ku bamugare ku rugamba ni akamo gategwa ubushikiranganji bwo kwivuna abansi no gushigikira abahoze ku rugamba akenshi abahoze ku rugamba bamaze gusubizwa mu buzima busanzwe ntibitabwaho bikwiye akarorero ni mu gihugu ca cote d'ivoire aho ibihumbi bibiri vy'abasubijwe mu buzima busanzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe bagumanye imyidogo ifatiye ko bahebwe mu vyo kuvugwa ariko rero ukwitura ubushikiranganji bakukira kwarafashije koroherezwa inkuru dukura muri ico gihugu zivuga ko amategeko abaha uburenganzira bwo kuvugwa yaciye ashingwa icibonekeza ni uko ingingo zo kuvura abamugariye ku rugamba zagiye ziravanwaho bivanye n'aho bageze mu bukomezi aha twofatira nko ku baba bageze ku ntambwe yo kwibeshaho biciye mu migambi mito mito bamaze gukira nk'uko vyabaye mu gihugu c'ubufaransa ukwigisha imyuga itandukanye ku bamugariye ku rugamba ko baremesha mbere kukanabateza imbere ivyo vyobafasha kutama bazera inze nk'uko pnud ishami rya onu ryitaho iterambere ku isi rihanura amareta atandukanye duha akanya mugenzanje alain ivirankunda adushikiriza ikiyago agirana na buramatari w'intara y'amakamba gadeni y'ukuri gadi niyukuri buramatari w'intara ya makamba ndabaramukije waramutse twasanze muri iyi site babamo ya muyogo n'amazi mafise meza inyishu dufite tubaha ni uko tubabwiye yuko tuwagize imana ishyirahamwe regidezo rikaba ryaje kwagura imihora ijyanye n'amazi mu ntara ya makamba kugira ngo amazi ashobore kugwira ashobore gushika mu makaritiye atandukanye twibwira ingufu nyinshi cyane kugira ngo nabo muri abo baza baronka amazi nabo bashobore kuronka nabo nyine amazi meza hariho kandi n'ikibazo c'ubuzu bwa sugumwe buguma bwuzura tugiye kuraba ingene tudodora hejuru kuko ni igikorwa gisaba ingufu nyinshi cyane ndetse gisaba uburyo bwinshi cyane ariko bakidoga yuko bataronka utuntu tujanye n'imboga bivuye kuko badafise aho barima ibyo tugiye kuja inama n'abo dusanzwe dukorana mu ntara haba mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi ndetse n'abandi ba- eh, dufashanya kurongora intara kugira ngo turabe yuko dushobora kuronka ahantu twobahereza kugira bashobore kurima zaba itomate yaba amashu zaba intore cyangwa irengarenga kugira ngo nabo nyene bashobore kumva nk'abenegihugu twebwe ihangiro dufise ni uko uwafise ico afise yoza nko kutwunganira kudufata mu mugongo bamugare ku rugamba ubaha impanuro zihe impanuro tubahereza ni uko batokwiyebura bamenye yuko turi kumwe nabo Eh, ni ukugira ngo tubereke yuko ari abacu ari inshuti ari abagenzi ari ababanyi ntibihebure bamenye yuko turi kumwe kandi mu bene gihugu mu ntara y'amakamba dusanzwe turongoye nabo nyene barimo gadi niyukuri buramatari w'intara ya makamba ndabakengurukiye ndabashimiye nawe bamenyesha amakuru
arakoze ala na ibirankunda kuri ayo majwi n'ico kiyagwa dushikirije turuhuke gato mu kumviriza akaririmbo inshuti n'amagara kaduhanura kubungabunga amagara yacu ikiganiro nikira cy'ijwi rya amerika kuri mikoro muri kumwe na hayisa liliane inamahoro turiko tuyaga ku bijanye no kuvuza abamugariye ku rugamba rwaruka muganga anita munyana ahejeje gushika muri studio zacu aka ni ka karyo kanyu ko kumubaza ibibazazaniye ku bijanye no gushigikira abamugariye ku rugamba tugeze ku gace mbaza ndakwishura mbaza ndakwishura
muganga none ko bikunda gushika kenshi ugasanga abamugariye ku rugamba bashitse aho mukorera ugasanga ntimubakiriye neza kubera badafise amahera yo kubariha hoho ntaco mwohindura ngaho rero ni ukuraba uwo muntu yari amugariye ku rugamba yari afise ikintu kimuranga cerekana yuko yari umusoda ku mategeko umusoda wese aravugwa aho umusoda wese agwaye bamwakira bamufasha gushika aho bageza bikenewe yuko aja hanze bo nyene baraheza bakabitunganya nk'ivyo bishitse no kuraba mbega vyagenze gute hama bagaheza akitura ubushikiranganji bwiwe kugira bamutunganyirize mbaza ndakwishura
abantu bamugariye ku rugamba ndabona ko bababaye cyane hariho abavunitse hariho abavunitse amaguru amaboko abasi- abasi- abaseserejwe cyane ho bavugwe neza mu kiringo gitonya hoho mubafashe iki kugira ngo ba- bavugwe neza nivyo yuko bafise ibikomere bitari bike ariko bituye kwa muganga barabakira bakabakurikirana baramuvura ku- bakamusubiza mu buzima bwiwe bwa misi yose babonye ko yoba yakize neza atankurikizi n'imwe y'ivyo bikomere vyiwe ihari canke iyo babonye ko hari ibintu bidashoboka bagaheza bakamutegura bakamuha n'ibikenewe kugira asubire mu buzima bwiwe
rwaruka n'ubu nyene muganga anita munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
ko bishyika ugasanga umuntu yamugariye ku rugamba yacitse nk'amaguru hanyuma bakamuha agakinga agenderamo iyo bishyitse rero kajya agakinga agenderamo kagasaza agarutse kwivuza muramuronkera kandi gakinga agenderamo araheza akitura kirya kigo citiriwe abamugariye ku rugamba agaheza akashikiriza ikibazo ciwe hama nabo ku rwego rwo hejuru bakavyiga bakabona ko bibereye yuko agakinga karonka baraheza bakakamuronsa mbaza ndakwishura
nk'iyo umuntu yamugariye ku rugamba kubera usanga akenshi atamikoro bafise byo kugira ngo yivuze mumufashe iki imigambi yo kubafasha yoyo irakenewe irakenewe kandi bakabafasha gushika aho babona yuko bishoboye ku rugero rwabo na cane cane ukubaho kwivuza babeho neza
ikiganiro nikira cijwi rya amerika n'ubu nyene muganga munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
iyo umukenyezi bishitse akaba yamugariye ku rugamba mbega iyo yibungenze nta ngorane bishika agahura nazo umukenyezi wese aba yibungenze ari umukenyezi afise amagara makeya iyo yaba yaramugariye ku rugamba imbanyi yiwe ikwiye gukurikiranirwa hafi na hafi mbaza ndakwishura
mbega ko uzi umuntu yamugariye ku rugamba biba byavuye ko ku masoro ku magerenade byoba bishika amagara yiwe agakurikiranwa n'iki mu gihe yabaye yasubijwe mu buzima busanzwe ego cane arashobora kugira ingorane zo kubaho ibintu nkenerwa vyo mu buzima bwiwe bwose kuko ushobora gusanga yacitse amaguru abiri yose canke yacitse amaboko canke yarahamutse iyo bamusubije mu buzima rero bwa misi yose bakwiye kumukurikirana bakiha ikiringo bakavuga ati abantu bamugariye ku rugamba tubasubije mu buzima bwa misi yose turabahaye ikiringo c'amezi atandatu canke umwaka co kubakurikirana hafi na hafi kugira vy'ukuri baheze babarekure bimenye mu buzima bwabo mbaza ndakwishura
ku bantu baba baragwaniye igihugu nta ngaruka mbi musanga zarabonetse mu bijyanye nk'indwara zo mu mutwe n'izindi ntizobura kuko bahabonera byinshi ingaruka zo mu mutwe zirakunda gushikira abagiye ku rugamba kandi n'ibyo baba barimo ni ibintu bidasanzwe ku muntu uwo ari we wese rero nico gituma burya iyo bavuye ku rugamba bakwiye kumvirizwa bakabuba hafi cyane rwose
twagwa reka mwese
arakoze muganga munyana anita kuri izo nyishaha y'ugwaruka n'ubu nyene dusubire turuke mu gusubira kumviriza akaririmbo inshuti n'amagara kaduhanura kubungabunga amagara yacu ijambo abanywanyi bacu umukenyezi atashatse kwivuga izina aba mu ntara ya cibitoke akaba yanditse avuga ati nashaka mu mpanure jewe umugabo wanje asenga mu idini ry'abakizwa none jewe naramubwiye ngo tuvyare abana batarenga bane yaranse kandi ndabona ko ibintu biriko birangora kuko ubu ngeze ku bana batandatu none nkora ikiga yemwe ko yambwiye ko ngiye ku buryo bwo kuvyara ku rugero azoca anyirukana muganga munyana dufashiriza uyu mukenyezi ndakuramukije mukenyezi uva mu ntara ya cibitoki kugira umuntu aje ku buryo bwo gutandukanya ivyaro ni vyiza kandi birabereye yuko baba babiyaze n'umugabo wiwe no guhanura ukegera y'amashirahamwe yitaho gutanga uburyo bwo gutandukanya ivyaro ukabashikiriza ico kibazo cawe mugatora uburyo hamwe ukuntu wowe kwegera umugabo wawe mbere babigufashijemwo bikenewe kugira atahure ko ivyaro nyinshi ziragusinzikariza nawe ubuzima hama zigasinzikaza n'ibibondo vyawe na cane cane iyo uriko urabavyara ari intahekane
ubagarikiwe n'ingwe aravoma mutamaseka duseke nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu kira tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga insiguro ku myibutsa y'aho hambere w'uno munsi uvuga uti ikimuga gisumba imva bikubwiye iki havuze ngo ikimuga gisumba imva burya hajya utunze ikimuga ukaba ukibona ngaha gisumba umuntu yapfuye kuko umuntu yapfuye ntushobora kumutuma naho ari ikimuga arafise ico yunganira muri sosiyete y'igihugu ndetse naho aba abaye
bikubwiye iki
bisigure yuko n'abantu bamugaye barashoboye ntibikwiye rero ko tubakumira kuko nu- nimba bamugaye nk'ukuboko hari ibindi bintu usanga bashoboye
bikubwiye iki
hariho ubumuga usanga ubwo umuntu yavukanye n'ubundi bumuga usanga iyo agize yaramaze kuvuka bivuye nk'ahantu kanaka nk'icyo gihe dufata iyo abaye nk'isanganya yagize akamugara urashobora kugenda dufatire kura nk'isanganya yabere ukamubona nk'icyo gihe urashobora kuvuga ati reka nta kundi mfa kumutora ndamujyana ndamujyana kwa muganga bamuvura ashoboye gukira nta kuguma muhera akora arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno musi tukaba twashimikiye ku bijanye no kuvuza abamugariye ku rugamba nshimiye mugenzi wacu alain ivirankunda yamfashije kwegeranya amajwi mu ntara y'amakamba iri mu bumanuko bw'igihugu c'u burundi nasize inyuma diane ndonse yaragihagarariye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya amerika mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire ku buhinga ngurukana bumenyi kuri burundi voa arobas gmail akaburungu com canke mwandike ubutumwa bugufi kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo itatu n'imwe mirongo icenda n'imwe mirongo itanu n'imwe canke kandi kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo ibiri na zitatu mirongo umunani mirongo irindwi n'imwe kayisa liliane inamahoro nije mwari kumwe kuri mikro amahoro n'amagara meza nivyo ndabifurije hamwe n'imiryango yanyu naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
turabashimiye bagenzi bacu bo mu burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi sa